mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi nihedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi mu mujyi wa bujumbura bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe umunyecade musa faki mahamad turamenyesheje ko uwo musa faki mahamad ko igihugu cyacu cy'uburundi ari igihugu cyikukiye gifise ingendo ya demokarasi uwo ni umwe mu barundi bigaruriye imihanda ya bujumbura myigaragambyo yo kwamagana ibyavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe anenga ishyirwaho ry'impapuro zita muri yombi bamwe mu bahoze ari abayobozi b'u burundi iyo nkuru n'izindi zirimo uko impunzi z'abanyamurenge zibayeho mu gihugu cya kenya ni mu kanya amakuru avugwa mu karere tuyahereye mu gihugu cy'u Burundi aho leta yamagana umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe imushinja gushaka kwivanga mu rubanza rw'abaregwa iyicwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi melchior ndadaye ibyo byavugiwe mu myigaragambyo yateguwe n'umujyi wa bujumbura yabaye uyu munsi ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka
abitabye iyo myiyerekano bayitanguriye ku kibanza citiriwe nasuzuni muri zone ngagara bafashe ibarabara ryitiriwe peuple murundi rigana ku kibanza citiriwe ukwikukira k'uburundi kiri hagati mu gisagara ca bujumbura bari bitwaje ivyandiko bitandukanye bimwe vyiyamiriza musa faki mahamat arongoye akanama k'ubumwe bwa afurika kuba yashikirije amajambo yo kwivanga mu butungane bw'uburundi akagirizwa gushigikira bamwe mu bagirizwa iganagurwa rya melchior ndadaye yahoze atwara uburundi uno mukenyezi yari yitavye iyo myiyerekano yagenda arasoma bimwe mu vyandiko vyari vyateguwe turamenyesheje ko uwo musa faki mahamad ko igihugu cacu c'uburundi ari igihugu cikukiye gifise ingendo ya demokarasi aho inzego zose zikora ivyo zijejwe atakwinjiranira mu mabanga urwego rumwe rumwe rwose rujejwe iyo myiyerekano yari yatumweko n'umukuru w'igisagara ca bujumbura izobandanya gukorwa gushika abisuka mu vy'uburundi bateshejwe ramadan nkurikiye umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisagara ca bujumbura yabivuze muri ano majambo kimwe gusa ni ukwibutsa yuko abanyagisagara twaravuze duti mu gihe cyose tuzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politike y'uburundi twebwe abanyagisagara ntituzovye tubyemera tuzokwama twaseruse kugira ngo turiyamirize kugira twabigize tuzobandana tubikora no hanyuma byaba ngombwa tuzogaruka mu ibarabara gushika batuva inyuma iyo myiyerekano yari yatewe iteka ku ruhande rwa leta n'umwunganizi mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu mu ijambo rya leta ryasomwe na taxis niyo ngabo harimo kwiyamiriza musa faki mahamate ivuga ko yivanze muri dosiye ndadaye aho twogaruka ku itangazo ryashyikirijwe n'umukuru w'umugwi wa uniyo afurikene akaba yitwa musa faki mahamate aho yavuze ko atewe impungenge n'ico gikorwa c'ubutungane ngo ko hashobora kwadukamwo ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa vya wa mugwi w'igihugu gihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cvr yarongeye ndetse avuga ati ingingo zafashwe n'ubutungane bw'uburundi zo kubandanya urubanza biri mu bikorwa vya cvr ariko sivyo ni ikinyoma cambaye ubusa ayo majambo yose yashikirijwe na musafaki akaba ata gaciro afise namba kuko yihaye uburenganzira bwo kugira ico ashikirije ku izina ry'umuryango w'ubumwe bwa afurika kandi amategeko atabimurekurira na cyane cyane ko abakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango aribo bagira icyo bavuze ku kintu cyose cyega uwo muryango nabo bakaba atari bo bamutumye uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu afise akamatera abaherutse kurungikirwa imitahe mu rubanza rw'igandagurwa rya merikiyoru na dayi turatera kamo abo bose bavugwa muri iyo mitahe mpuzamakungu ngo barenguke bitaho ubutungane bw'uburundi hama amatohoza adahengamye akogwe berabere bagiriwe n'icaha naho basaba imbabazi hama ubutungane bukore igikorwa cabwo nibatarenguka ngo bisigure naho bazoba berekanye ko bemanze icaha bakoze tarsise niyo ngabo agakurira inkoni ku gishitsi abibaza ko urubanza kwigandagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu ari urwa wa mugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asigura ko ndadaye atishwe mu ntambara kuko atayari ihari agatera intege nyabona ubutungane bw'uburundi gukora akazi kabwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika tugume mu burundi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu irasaba amadini gukurikirana urubyiruko rwabo muri iki gihe amatora yegereje hari mu nama yahuje umuyobozi w'iyo minisiteri n'abahagarariye amadini yemewe n'amategeko mu burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel dantoine nsabimana iyo nama yahuje umushikiranganje ajejwe ivy'intaro yo hagati n'abaserukira amadini yemewe n'amategeko mu burundi yabereye mu gisagara ca gitega hagati mu burundi inama irangiye pascal barandagiye umushikiranje w'intwaro yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine yarabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'iyo nama Ko- reka mbanze ndabamenyesha yuko eh, nk'uko twavyishinze twafashe umugambi wo kwama dusangira n'amashengero ibibazo biba bigezweho muri uwo mwanya nico gituma twiyumviriye kubakoranya kugira tuvugane ku biringo turiho turinjira mu vy'amatora turabe n'uruhara rwabo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano muri ibi biringo vy'ama- twimirije amatora hanyuma turabasaba yuko bogira uruhara ntangere mu kugira ngo amahoro n'umutekano tuyatsimbataze duhereye mu mashengero ubwabo kuko hirya no hino twagiye turibonekeza byagiye biribonekeza ko hari utuntu tw'indyane tuza mu mashengero bigatosekaza amahoro n'umutekano pascal barandagiye yabwiye abanyamakuru ko amashengero yasabwe kwitaho kuruta iterambere ry'urwaruka rubayoboka hampande y'ivyo ikigo senape cari caradushikirije icegeranyo c'itohozwa cakoze kijanye n'ivyumviro vy'urwaruka bifatiye ku ifoto y'uburundi bipfuza kubamwo muri kazoza ico cigwa turaheza turagishima dusanga begeranije ibintu vyiza cane twagenda dusangira n'imigwi itandukanye no musi twahereye rero ku mashengero vyabonetse neza ko urwaruka rufise novuga eh, imyitwarariko na cane cane ifatiye ku bushomeri amashengero tuyasaba yuko yofasha mu gushira hamwe urwaruka rugahurikira mu ma- mu makoperative ku- rukaronswa n'uburyo kugira ngo rwiteze imbere twabemereye rero ko tugiye kuza twandika ibikorwa vyiza amashinga ariko arakora mu rwaruka ndetse mbere twasabye abarongoye wa eh, ca gisata kijerwa amashengero ko bazohita baza barabivuga ku iradiyo i- rimwe mu mezi atatu ibikorwa vyiza amashinga ariko arakora ku rwaruka muri iyo nama idini gatolika ntiryaserukiwe abanyamakuru babajije pascal barandagiye nimba gatolika ritatumiwe cane ko habaye kutitaba ubutumire maze asubiza ati uno munsi namba uh, atawaserukiye ekleziya katolika uh, by'ukuri uh, nibaza ko bishobora kuba byavuye ku bu- ku butumire bushobora kuba butabashikiriye neza kuko niyo nama ya mbere batitavye iminsi yose twatunganije inama baritavye kandi turazi neza ko tuvuye ngaha turaza kumenya ibituma bataje ariko ni ukuri ntagire uwo wiyumvira uko batari baranadushikiriye baratwandikira turiko turakorana neza turiko turanahinyanyura ingene twoshira mu ngiro mbere eh, birushirijeho amasezerano bagiraniye na leta bari ku murongo w'andi mashengero ni ukuri ni- ntawoca afatira ngaha ngo avuge yuko boba bari ku murongo w'iwabo muri iyo nama amashengero atarubaka inyubako zemewe kwitwa amasengero uku kwezi kurangiza umwaka niko bahawe ngo bitunganye basengere mu mazu meza bamwe mu baserukiye amasengero naho batemeye kuvugira ku vyuma vy'abanyamakuru baremeza ko basanzwe bafise ibisata vyitaho iterambere ry'ugwaruka mu mashengero yabo naho ku bijanye n'amasengero yubatswe mu matete mu bigara canke mu manjanja bamwe mu baserukira amasengero bavuga ko bishikira amasengero akiri mato atararonka uburyo ku bijanye n'inyubakwa basengeramwo basaba kongerwa ikiringo kingana umwaka wose bakitunganya kubaka inyubakwa zikwije amategeko boza barakoraniramwo igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika impunzi z'abanyamurenge ziba mu mujyi wa nairobi umurwa mukuru wa kenya ziri ku mwanya wa kabiri w'impunzi nyinshi zituye muri uwo mujyi umuyobozi w'umuryango w'impunzi z'abanyamurenge john nkunda avuga ko intambara ziri mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo arizo zituma abanyamurenge bahunga ku bwinshi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza uri nairobi igisata cyawe nikijejwe ibibazo by'impunzi ya sere mu matohoza cyakoze hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cerekana ko abanyamurenge baba mu mujyi wa nairobi baba ibihumbi cumi na bitanu kuri uwo mugwa mukuru wa Kenya izindi mpunzi nyinshi zihari zituruka muri Somalia hagakurikira abava muri Sudani y'Epfo ubwinshi bw'abanyamurenge babandanya guhungira muri Kenya buremezwa kandi na John Nkunda umukuru w'izo mpunzi mu gisagara ca Nairobi aha aratubwira imvo nyamukuru zituma abanyamurenge babandanya guta izabo bakomoka iyo ndebye mbona impamvu ya mbere ari kubera intambara ziyongereye intambara za Kongo zaherekera guhera igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane igihe ca Murere urabyumva kugeza n'uyu munsi twahoze mu ntambara kandi izurudasha none abantu zirabarambira abantu bapfusha abantu benshi imfubyi ziba nyinshi abapfakazi baba benshi ubukene buriyongera n'ibikomere nyine mu mutima abantu urumva bagiye nyine bacika intege ntibabone ko hari n'amizero cyangwa se icyizere mu minsi ya vuba bituma benshi bahunga ikindi habaye kwiyongera kw'amareberiyo menshi muri esite ya kongo hashobora kuba hari imigwi irenga mirongo ine muri esite ya kongo ubwo rero nabyo kubera imigwi yagiye yiyongera hagiye haba ibibazo bikomeye byinshi cyane hariho n'ubukene kuri iyi ntambara yaje ubukene bugenda bwiyongera nta mashuri nta mabarabara nta kintu cy'iterambere nta abantu baracagenda ku bipoyo ibirometero ijana iyo uyu muntu rero adapfuye akiza amagara inyuma yo kuyanyaga abanyamurenge bashyize muri Kenya bemeza ko bahigiye gukura amaboko mu mpuzu kubera imico y'abanyagihugu baho nk'uko abagabo babiri babivuga twageze hano dukura amaboko mu mifuka twiga gukora imirimo yose ishoboka kandi urabona ko ntako mbaye urabona ko meze neza mbasha kwishyura inzu nkabona icyo ngaburira umuryango wanjye muri make nta kibazo mfite rwose ubuzima bumeze neza iyo umuntu ashitse mu gihugu umuntu azabifata kuko asanze abaho bameze rero abantu baha ni abantu bazi gukora kandi ntabwo basuzugura akazi akazi kose baragakora rero ni abantu bazi gukoresha amaboko ni abantu bazi gukoresha umutwe ibo ntibagira ngo mpaka nk'umuntu aje gushaka akazi ngo mu biro umuntu gusa akora akazi gashobora kumuheza uburyo atunga umugore n'abana iyo usanze abantu babyinisha ukuguru kumwe nawe ni kubyinisha iyo usanze abantu icyo bakora nawe uragikora gusa upfa kutiba kandi upfa kudasenya amazu ukaburonka igitunga abana n'ikibeshaho umuryango ibyo abagabo babiri bashikirizana nkunda aremeranya nabyo nkanga ntuye muri umoja ni mu turere twinshi twa kasarani kasukitengera rongayi kayole kidurayi bakora mu masalo barogosha abakobwa n'abahungu bacuruza ibitenge amandazi ibyayi boza imodoka kawosha ni ukuvuga ngo barekuye amaboko kuko ubuzima bwa hano ntabwo bworoshe ni ukuvuga ngo udakoze muri nayirobi ntiwariha renti ntimwarya abantu bamaze kugera hano ikintu abanyakenya batwigishije ni ugukora abantu barekuye amaboko barakora kandi bakora utuzi twose tujya twose twasuzuguraga ubu ngubu turakorwa kandi tugakorwa neza mu bintu mbona imana yaba yarakoze nubwo twavuye mu gihugu cyacu cyacu bamwe bakamugara abandi bakaba imfubyi abandi bakaba abapfakazi tugata igihugu cyacu numva ko ari ishuri ryiza cyane rizadufasha neza n'ikindi gihe kumenya kwibeshaho cyane no kumenya ukuntu tuzateza igihugu cyacu imbere mu gihe cyawe n'amahoro icyo kigwa uyu mugabo yaciye mu bindi bihugu ahunga imbere yo gushika muri kenya asigura ko atahandiye bwakibone mu karere nakubwiye ko wenda atari cyo gihugu cya mbere mpungiyemo ariko twagiye tubona ubudasa mu bihugu bitandukanye rwose kenya ndayishima cyane kuko kenya ni igihugu igihugu cigisha cyane urabona nk'iriya gihugu cyacu twavuyemo kongo ni igihugu ukoresha igifaransa ariko hano biraguha kwiga icyongereza igiswahili ubu tumaze kumenya igiswahili tumaze kumenya icyongereza neza numva icyo ni ikintu cyiyongera ku zo twari dusanzwe tuzi ikindi nakubwiye ko badasuzugura akazi ni ukuvuga ngo hano uragerageza hano rero ni hahandi bakubita umwana nyina ntiyumve uragerageza ukishakishiriza ugakubita ibiharuro kugira ngo uronke icyo ugaburira abana umugwa mukuru wa Kenya urimo impunzi ziva mu bihugu bitari bike byo muri Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika nyinshi muri zo zituruka muri Ethiopia Eritrea Ubuganda Uburundi u Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Somalia Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga ni iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
ikaze ni gwanyu bakunze b'ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa nyaburunga muri kino kiganiro tugiye kuganira ku muzo w'intwaro ya Republika aho yakomboye intwaro y'umwami uno munsi imyaka mirongo itanu n'ibiri irigoroye intwaro ya cyami itembagajwe isubirirwa na repubulika biciye muri kudeta yagizwe na kapiteni michel micombero hari kuwa mirongo ibiri n'umunani kwezi kw'icumi na rimwe igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu iryo tembagazo ry'intwaro ya cyami ryabaye mu gihe atani imyaka ibiri yari bwahace hagandaguwe umushikirangoma wa mbere w'umuhutu Pierre Ngendandumwe n'igitero cyo ku kirimba ic'umwami mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu iyo kudeta ya micombero yagitembagaza ubutegetsi bw'intwaro ya cami mu gihe umwami mwambutsa bangira icenge atari mu gihugu co kimwe mbere n'umuhungu wiwe Charles Ndizeye yari yamusubiriye mu kirenge abarundi byaranabagoye kumva ko igihugu cy'u Burundi coshobora kubaho kitagira umwami mu minsi ya mbere muri iyo ntwaro ya repubulika imigambwe yarafuswe hasigara umugambwe w'abadasigana iprona wanahavuye wiganzira ubutegetsi mu nyuma haje urukurikirane rw'intwaro ziciye mu makudeta kapiteni michel micombero akomborwa na koloneli jean batiste bagaza nawe ubwiwe akomborwa na majoro pierre buyoya gushyika mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu igihugu cyaranaciye mbere mu bihe by'ubwimo nk'urwateye mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mu myaka mirongo itanu n'ibiri urundi bumaze mu ntwaro ya repubulika iragiga intwaro ya cami ryoba ririye ikigwa abarundi bakuye muri ivyo bihe vy'ikurakuranwa ry'intwaro nikiye imyaka igenda irakurikirana hano rero dusubiza amaso inyuma tugereranye izo ntwaro zibiri mushimiki mukaneguriki hokorwa iki kugira ngo mu Burundi higanze intwari ibereye kugira tubice ijya nino havyagiye abatumire batatu ambasaderi Guillaume Ruzovio ni umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP mu mfunyapfunyo y'igifaransa ambasaderi mwaramutse mwaramutse neza ndaramukije n'abatumviritsa sanga muri kino kiganiro murakoze murakoze nawe turi kumwe kandi na ambasaderi Anatoli Bacanamwo ajeje kumenyesha amakuru mu biro bikuru by'umugambwe w'abanama rimwe FNL mu mfunyapfunyo y'igifaransa ambasaderi mwaramutse mwaramutse Jerome ndashimye ko namwadutumiye kugira tubandanye ibiganiro murakoze nawe turi kumwe kandi na honorable Tatien Sibomana nawe yatowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse ndakuramukije kandi ndaramukije n'abo bakunze b'iradiyo batwumviriza sangwa muri kino kiganiro murakoze murakoze nawe mu gutangura mpereye muri PMP ambasaderi Ruzovio inyuma y'imyaka mirongo itanu n'ibiri biracakenewe ko tuvuga umwami
yego biracakenewe rwose kuko umwami yatwaye iki gihugu ibinjana birenga bitatu ni ukuvuga amajana imyaka birenga amajana atatu arenga ntabwo na amajana ane hanyuma hakaba hari imyaka mirongo itanu n'ibiri gusa bayikuye murumva yuko abarundi dufise aho dufatira kuko igihugu c'uburundi nticavutse mu gihumbi kimwe n'amajana na mirongo itandatu na gatandatu ahubwo kimaze imyaka amajana n'amajana kandi icyo gihe cyatwagwa n'umwami none rero ntitoja ngaho ngo tuvuge ngo turiko turubaka igihugu c'uburundi tutaravye ibya iyo cavuye kuva kuri ntare rushatsi gushika n'ubu oya n'ukuri ahubwo tubwirizwa ku kwibukanya ibyiza byarimwo nk'uko tudashobora kureka kuvuga n'ibibi byoba byarimwo hanyuma mugabo tugaca turaba n'iby'ubu tukabona yuko icyo gihe cy'umwami harabaye ibintu bihambaye bituma ubu n'ubu turiho ibyiza byaranze intwara y'umwami bikuru bikuru ni mu minota mike ibyiza byaranze intwaro y'umwami ni ni icya mbere na mbere ni ukugira ngo igihugu cy'u Burundi kibe igihugu cy'u Burundi icyo ni ikintu gihambaye cyane igihugu cy'u Burundi cyagizwe n'abami izina ry'u Burundi Burundi burikesha umwami yego ndahindukiye honorable Tatsio Sibomana turiko turavuga intwaro ya cami uno munsi inyuma y'imyaka mirongo itanu n'ibiri itembagajwe ntidushikuce
oya ntidushikuje kuko ibyabaye mu gihugu nk'uko ruzovu yabivuze abami baratwaye imyaka n'iyindi igihugu cy'u Burundi ko rero tubibavuga nta kinyegezwa nta kosa na rimwe ko tuvuga n'abatwaye iyi myaka mirongo ingahe mirongo itanu n'ibiri tumaze mu ntwaro ya repubulika naho nyine nta kibi kirimo ikibi kiba kirimo ni uko wohava wohava uza kuririmba iki kiringo aho uburundi bwari burongowe n'umwami ukavuga ibyiza gusa ukibagira ko hari ibibi byariho cyangwa ukihenda ukaja muri iki kiringo tumaze imyaka mirongo itanu n'ibiri mu ntwaro ya repubulika ukaja kuririmba ngo ibyiza n'ibyo twabonye gusa naho amabi mbere n'amahano atari make twarayabonye n'ahandi kubivuga cyane cyane turi kumwe na ruzoviyo yiza kahise yakanatwigishije yanakatwigishije mbere wumva wewe inyuma y'uko yoba ariko aravugira n'umugambwe wiwe ujejwe kuhabuza intwaro y'ubwami bumva wewe n'akahise yarakanonosoye twebwe bakigishije rero turaza turacishamo natwe hari ibyiza mwebwe mubona byaranze intwaro ya cyami bikuru bikuru umuriro atari ibyo ba ruzoviyo nyine batwigishije ntabyo twabonye ababibonye bari bamaze gukura nibo bashobora kubivuga neza mugabo n'utabibonye n'udafise inka arabona aho zitaha arabona aho zituruka ibyiza byariho nuko n'ibibi byariho ibyiza ni uvuga nibuka umwami yari sebarundi koko naho byose bitera mugabo ugereranije n'abarongoye burundi bitwa ko bari mu ntwaro ya repubulika biragaragara yuko izina ya sebarundi ryari rikwiriye ku mwami uko gusumba uko bamwe bamwe mu barongoye igihugu ku ntwaro ya repubulika ribadenda kubera iki hari na bamwe bamwe mbere banahakana ko batari ba sebarundi ukamenga biraryoshe ko utitwa sebarundi urumva rero
umwami rimubereye gute sebarundi umwami ryari rimubereye yararigendera hanyuma hajya mu kirundi bavuga ati umwami yagirwa n'abagabo hari ingingo zimwe zimwe tuzi yigeze kwikanga aho ugomba gufata muri abashinga nawe bati subiza inkota mu bwubati agahanurwa akemera hari n'aho batari ko bimeze cyane cyane mugabo nk'uko nawe ntohendana ibibi byariho urabona abantu bamwe bara baratuzwa mu byabo batabakomoka bakanyagwa ugasanga bamwe baranahinduye imiryango yabo kugira ngo n'aho bimukiye ntibaze babakurikirane ngo kubera batavuganye neza n'umwami ibyo mugabo byose byava ku mwami wariwe cyangwa ku ntwaro ibi byose uvuga ko no kuri repubulika byavuye nibaza yuko intwaro y'icyambu mu burundi byarahuriranye n'uko abarundi batari baciye ubwenge batari bari uvuga yuko nk'ubu rero itogaruka biragoye nzi no kubesha naho atari benshi bantumye nzi no kubesha jewe ntabyo abarundi baciye mu ishuri kubabwira ko ubu buzura gutwarwa n'umwami jewe nibaza ko bitoroshe kubumvira uzoviya akazi aracagavise ndagaruke bandagaruka reka mbanagurike muri FNL ambasaderi bacanamwo intwaro ya cami hanyuma imyaka mirongo itanu n'ibiri y'intwaro ya repubulika hariho icyiza baba bibagiye mu ntwaro ya cyami we ubonayo
murakoze cyane intwaro ya cyami yari intwaro nziza byarabazi cyane byarabazi cyane abarundi abarundi babayeho ku ntwaro ya cyami bakaba babayeho ni ku ntwaro y'isyaduka ya repubulika barabona ubudasa abarundi twarahuye n'amakuba kubona umwami ah, akugwa bakanamwica rero ko intwaro za repubulika ari byaduka eh ni intwaro z'ibyaduka bimwe bita mu mu gifaransa coup d'etat nico gituma kuvyita ngo repubulika si, si vyiza kuko repubulika bivuga ko abanya bene gihugu baba babi- bari muri vyo banezerewe ariko ibyaciye bibashikira bari bamaze imyaka n'imyaka babayeho neza ku ntwaro ya cami atani imyaka itanu ihaciye micombero afashe ubutegetsi urazi ibintu byaciye biba mu mirindwi na kabiri amakuba yabaye nawe yagarukamo n'ibindi byose byagiye birakurikira kubera izo ntwaro z'icaduka n'agaho- n'agahomeranwa ariko no ku ntwaro ya cyami nta bya- nta- nta makuba yashikiwe ku ntwaro ya cami haraba ibintu bi- ibi- ibiza bita naturere eh, hari- hariho n'igihe bya- haraba inzara rimwe rimwe hari igihe haba- hagwa imvura nyinshi konona ibiterwa n'ibiki bo vyari byarashika nuko nk'umuntu yishwe ibyo n'ibihugu byose birashobora gushika ariko si kenshi ntibyigeze bingana nk'umuntu ntwaro z'ibyaduka za repubulika ariko uravye intwaro y'ica- ya- y'abamu ukuntu yagenze eh, nk'aba twebwe twavyize mu kahise k'uburundi turazi ko ah, umwami niwe yatumye uburundi bungana nk'uko bungana umwami uzovuga ati niwe yabuhaye izina niwe yanabuhaye n'izina nicyo gituma bamwita sebarundi nicyo gituma bamwita sebarundi uravye izo eh, rushatsi cambarantama umwami wa mbere yakoze cane cane je uno mvuga ni rushatsi cambarantama nkaca nsimbira kuri ntare rugamba ariwe yaguye uburundi aragerageza kubugira nk'uko bungana ubu hanyuma nkaca nsimbira kuri mwezi gisabo nawe yarabugwaniye arabugwanira kugira bumwe bungana gutya ah, kandi kugira eh, tugume tugumwe nagateka hanyuma ubundi noshiramwo badakunda gushiramo ni mwambutsa umwami mwambutsa umwami mwambutsa nukuri nukuri nukuri turakwiye kumuha agateka gahambaye cane cane igihe ariko aravuka ibi vy'amoko y'abahutu n'abatutsi yarageje kugwana uko ashoboye
kwa nyaburunga
aha niho harangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro aho twari twashimikiye ku muzo w'intwaro ya repubulika aho yakomboye intwaro y'umwami ndagushimire ambasaderi anatole bacanamwo nibutsa yuko ujejwe kumenyesha amakuru mu mugambwe w'abanama rimwe fnl wakoze no kwitaba kino kiganiro aho twari ko tugaruka ku ikugwa ry'intwaro y'umwami imaze imyaka mirongo itanu n'ibiri ribaye mwakoze cyane kuntumira ndasubiyemwo niharambe intwaro rusangi hanyuma intwaro z'ibyaduka tuzisezerere Urakoze. Ndagushimire nawe Honorable Tasiano Sibomana watowe mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro.
mwakoze kuntumira nanjye mbweraheze nagomba sabe nabacanamwo agaruke kuri rya jambo twaragwa n'umuganwa atari umugani w'ibihugu bagasore ahatagira ubukuru nyabwo nta teka n'itekane kandi nta nta terambere rizopfa rihari- riharanzwe Urakoze. ndagushimire. Urakoze cyane. Ndagushimire nawe Ambassadeur Guillaume Ruzovio urongoye umugambwe w'umwami n'abagabo PMP wakoze kwitaba kino murakoze icyo nagomba kwibutsa ni uko uwo mugambwe ufatiye ku masezerano yarusha niwe niwe niwe yatumye ubaho n'indi n'izi n'indi migambi yose eh, irwanira kugaruka k'umwami ni ukuvuga yuko atari umugambwe w'icaduka leta yahagararira cyane nawe nyine ubu udahagararira
udahagararira
amasezerano yaruke ariko abagomba kuyasenya basibye nawe usiba wumva bimeze hari agaciro
Urakoze. Nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfuriza mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha.
arakoze jerome niyo nzima waduteguriye ikiganiro kwa nyaburunga akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri lops wadufashije mu buhanga bw'ibyuma geoffrey mutagoma washyize hamwe iki kiganiro aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika